ngaruka mu rwatubyaye namoro ngaruka mu rwatubyaye namoro ngaruka mu rwatubyaye namoro ngaruka mu rwatubyaye namoro ka gasozi k'iwanyu karagukumbuye garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro watubyaye nta mahoro muze dutahe iwacu dutinde ubuhunzi tuducuze ibyacu utashye wese ategerwa yombi n'abasanze ntakureba isura ubwoko idini cyangwa akarere ahabwa ibye ntangurane nta n'ingorane dushyize hamwe twese tubaka urwatubyaye garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro ka gasozi k'iwanyu karagukumbuye garuka garuka nta mahoro garuka garuka garuka nta mahoro u rwanda rwacu rwiza rwakira abarugana wize amashuri abona akaza akurikije ibyo yize akubaka urwatubyaye afatanyije n'abasanze utararangiza yisanga mu basanze agakomereza aho yarageze impunzi dutaye mu bw'imisozi igihumbi aho bareba amahore bagasarura amahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye nta mahoro ka gasozi k'iwanyu karagukumbuye garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro
Mr. Big Puzzle, Mr. Big Puzzle, Puzzle, Puzzle. El nombre wa Lucy. Yombi yambi, yombi yambi, yombi yambi, utege yombi, yombi yumutima. Urukundo zawisangu, sasa nakutegeye yombi, yombi. Yombi yambi, aha, yombi yambi, aha, yombi yambi, aha, yombi yambi. nzatwerekane kesha nzagukunda urudasa urw'abandi nzaterura simbagize yewe nawe mu mababa y'urukundo Wa, wa, wa, wa. Ah, ah, ah. utunyange tw'amagi ikirere ndagusangiza akaryoshye kurusha ibindi mbabawe akabizi n'agahiye akabizi n'agahiye kugura akaryoshye kumushirindi se yombi yombi yombi yombi yombi yombi utege yombi yombi y'umutima urukuruza zawe zawe usanga ndagutegeye yombi yombi yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi umutima wanjye utera umusaga ndarirya bari ushaka ni wowe mwiza w'iwacu gasozi k'iwacu kwa nyina wa beza ni wowe mpisemo ni wowe mpisemo ni wowe mpisemo ni wowe nihebeye nk'utunyange tw'amagi ikirere ndagusangiza akaryoshye kurusha ibindi mpamvu akabizi n'agahiye akabizi n'agahiye kugura akaryoshye kurusha ibindi se yombi yombi yombi yombi yombi yombi utegeye yombi yombi y'umutima urukuruza zawe zawe usanga ngutegeye yombi yombi yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi reka ntereza urukundo muhamirize norozi iwacu iwacu i rwanda abeza abagorora umubyimba shagirira shagirira umushagiriro mumushakiriro wa leta yombi yombi yombi yombi yombi yombi utege yombi yombi y'umutima urukuruza zawe zawe usanga ndagutegeye yombi yombi yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi aha yombi yombi bareke bavuge nabonye inkange barumye bavuge nabonye inkange baremye mperutse guca ku bagabo b'abanyamahanga babiri bahagararanye baganira bari bashobewe nabonaga bameze nk'aho bumiwe niwe barampagaritse ngira ngo bayogewe ndabayoboza bambwiye amagambo y'ubwenge bati n'iryo koko uwambaye ikirezi bamenya yuko kera bati mu by'ukuri kuba umunyarwanda ntako bisa ntako bisa bati ubu u rwanda ni rwiza abanyarwanda ni beza ubuyobozi ni bwiza byose ni byiza iby'iwanyu ni byiza ariko abanyarwanda kabusa ku isi yose ni beza ni beza pe aba bana n'abandi ni beza ni beza cyane iby'iwanyu ndabizi ni byiza byiza ni byiza cyane bareke bavuge nabona inkange barumiwe bareke bavuge nabona inkange baremeye nyuma yo kumva uko abo bagabo bumiwe n'abasize aho bumiwe nahise mbacika nigira imbere maze mfata umwanzuro wo gukorera imbere abakobwa b'iwacu ni beza cyane politiki bacu ni beza cyane niba ufite ukunda muri bo mukundwa kaze cyane niba ukunda muri bo mukundwa kaza cyane dore u rwanda ni rwiza abanyarwanda ni beza ubuyobozi ni bwiza byose ni byiza iby'iwanyu ni byiza ariko abanyarwanda kazi ku isi yose ni beza ubukana bw'imboga nibwotsa imbehe imbehe wavuga utavuga I don't care, I don't care uriya mwaruhora usebya niwe mwamikazi w'umutima wanjye icyantangaza zikanambaraza nuko mwadutanya namwe nabakunde amatwi yanjye arafunze amatwi yanjye arafunze amatwi yanjye arafunze murandika ku mazi amatwi yanjye arafunze amatwi yanjye arafunze amatwi yanjye arafunze murandika ku mazi Wambie, waje kelele, kelele, waje kelele. Leva rupa baba, leka bla bla bla bla. Yena mukuna, yena mushaka. I don't care what people say, I don't care what people think. You're the one I need, you're the all I want. I'll never let you down. You're the joy in my life, I'm not complete. And I will never, never, never, never, never let you down. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Wambie, waje kelele, kelele, waje kelele. Leva rupa baba, leka bla bla bla bla. Yena mukuna, yena mushaka. Leva rupa baba, leka bla bla bla bla.
ni ukuri kw'imana dukunda abakobwa kandi nawe murabakunda murumva ubuhamya bwa dr gg n'amatrice brata bruce merosi na sara bamaze impamvu nkunda abakobwa cyane cyane cyane abari b'i rwanda murasobanura impamvu mbaririmba Oh, nanjye si ngeyi ni beza cyane ku mabanki yose ubasanga kuri gishe cyasomakeya wakirwa n'umukobwa telefone mu biro witabwa n'umukobwa oh, ni beza cyane Le, le, le, le, le, le, ni beza. Ni beza. Genda kunda. Ha, ha, wanga neribuye. Eh, ha, genda kunda. Ha, ha, wanga neribuye. Eh, ndabareba nkumva ndumiwe nkibaza aho baremewe uwo ari we wese byacamo nahita nemera nahita nemera banera ubwuzu banera ubusambo kandi sinjyenyine n'abandi baremera iyo bose batonze umurongo barenze umwe ntemba urubandera n'abari mu rwanda batandukanye n'abagande mwe mwe baruta abahinde haye batandukanye n'abagande inywe baruta abahinde njye ndakunda ha ha ubanga neribuye he ha njye ndakunda ha ha ubanga neribuye he
abagore barakatse niba babakura ibyinyo nabyo baramaze ubundi mukurwa mureba he mureke abana basange iwanjye murambaye ikaze mbakunda nkuko nikunda imana yaremye umugabo ibona ntiyihagije niko kumupfaga soni muremera umugore njye ndabakunda ababinyagira mwe mubinyagire gusa nta mwiza w'ubuzinengi uretse kuturya yacu nta kindi cyaha mbashinja
Jenda kunda ha wanga neribuye he ha jenda kunda ha wanga neribuye Yegobeat.com.
ha
Bamwe- bamwe bayise amafaranga abandi bayise ipinda abandi ngo ni akarenze umugabo iminsi barapfa barayasa abandi bayise amadolari abandi bayise amayero abandi ngo ni ubuntu ni ifungo byinshi navuga twafashe gahunda iteye itya utazaba umuraperi wenda azaba umusuwe utazaba umukomveri wenda azaba umushoferi cyangwa umukoferi bamwe ni abavunjayi abandi ni abamotari bamwe baraproducinga abandi barabaninga bamwe ni abakomisiyoneri abandi ni abantoroproneri bamwe bakora pop twe tugakora rap bamwe bacukura wese abandi bagacukura imva nuko bazazi bahambamo abandi ni ibisambo ni ibituma ni babiramu tuza damashi usanga acuruza icumbi utari umusekirite ubu ni inkeragutabara utari umwarimu ubu ni umunyamakuru gahunda yacu iteye itya ni ugushaka icyo kurya amanywa ijoro tugacyura umugezi seburaka furasipo imva nuko bakora uhembwa bakaguteka kora kati ni kazi kora uticaye ku ijisho rya rwanda gahunda yacu iteye itya nuko bakora uhembwa bakaguteka kora kazi ni kazi kora utitaye ku ijisho rya rwanda gahunda yacu iteye itya umwana ntacyo nka nyina ahubwo yo nka bibero nyina yirutse imyanda yagiye gushaka amarariro waba uri korodoniye cyangwa ukora ku ishansiye waba uri umutayeri upfa kuba uri porofeshono utari umushomeri uzakwita imbwa bitewe n'akazi ukora uzamubwira uti niba aribwa ndamaze nimba utano muzuruye umusabe kubupfuna bazakwita umwana bitewe n'akazi ukora cyangwa amafaranga winjiza biribagije ko nizibika zari amagi na waruza amagi nimba uri umusani hari abo uzatera mu bwami bari bazi ko bigaruriye barahizinze baragira ibintu babaca muri humye bakagusebya abandi bagatinya abandi bakegura nuko bakora uhembwa bakaguseka kora akazi ni kazi kora utitaye ku ishusho rya rubanda gahunda yacu iteye itya nuko bakora uhembwa bakaguseka kora akazi ni kazi kora utitaye ku ishusho rya rubanda gahunda yacu iteye itya burya umukomvayeri n'uvamo umushoferi ese mwari muzi ko umuyede ariwe uvamo umufundi burya umunyozi n'uvamo umu- amagi nimwihebe hari na benshi zibafite imiturirwa batangiye bacuruza umunyu dore ngo hari icyo bibabwiye gusa kubavuga ko bazabavuga nimuzize mu byo babavuga amagi
I did beyond the pictures. Yeah, things happen. yahiye gasike kabaye kose bose bwacitse abadije bose batwitse birekuye twaceje abadije twahuje umuziki waryoshye ibintu hano byashyushye ese uri kumutsi ngo ngende urekamye nakunze kubyina ngwino tubyinana Mamma mia, mamma mia, iri joro ndarigutuye Uramishije uransashije, uramishije uranyagije Umuriro wawe
mu buryo bwawe amafaranga amabeka amajeke cyangwa witabira ikinimba ariko uyu mwana nawe yitanga yewe nyemeje aroze we shake shake your body your body the way you shake your body your body the way you shake your body
Mamma mia, mamma mia, iri joro ndarigutuye Uramishije uransashije, uramishije uranyagije Haha, moto ezopena
umuriro wanjye Umuriro wanjye, umuriro wanjye umuriro wanjye, umuriro wanjye umuriro wanjye Halo. umuriro wanjye mutozobela ndege ya kazi nalingi bino mingi
umuco wacu ni mwiza umuco wacu ni rudakongo rudahinyuka rwa ruti niwo shingiro ya byose ni nawo nsura y'igihugu
Thank akamenya imirimo yo mu rugo agafasha ababyeyi uwo mwari w'u rwanda arangwa n'urugwiro agakuka agakura akasira inka mu kiraharo uwo mwari w'u rwanda uko ni we mutima w'urugo uyu muco uranga imbaga y'iwacu ni umutuzo cyangwa umunyago bawushyiriwe n'abakurambere tuzawucukumbura tuwucunde tunawucocereho uwo ahandi ejo utawusigaye utawucacuye ugacuza uwacu agaciro ucyuye ukagarutera gucumbagira kandi iwacu ari igicaniro cy'umwe ikivumbikizo cy'amahoro ukaba igicaniro cy'amajyambere kuva kera mu mateka y'u rwanda umuco wacu warangwaga n'urukundo ikinyabupfura no kubahana nibyo byarangaga abanyarwanda
victime de ta richesse. La grande richesse, la solidarité est une voix sans issue. Guerre d'Afrique te font un esprit pragmatique. Ces conflits dont tu fais l'objet font le bonheur des autres. Ne te laisse pas berner par la sirène des vautours. Ne te fais pas prendre à le piège de l'idéologie ethnique. Inspire-toi du patriotisme, des Patrice Lumumba. Oh Congo, ton peuple uni fera ta grandeur.
Oh Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin. Oh Congo, ton peuple uni fera ta grandeur. Oh Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin. Oh Congo, ton peuple uni fera ta grandeur.
cœur d'Afrique n'accepte jamais que ta nation se déshabille. Regroupe ton peuple autour de l'idéal de paix et de bon corps. Reste fidèle au principe de la diversité. Et à qui fait la richesse des nations. Après les pouvoirs personnels, le piège géostratégique, la colonisation, la dictature et les guerres civiles. Oh Congo, cure d'Afrique. Non, non, non, non, ne te fais pas prendre dans le piège de l'idéologie expulsive. Inspire-toi du patriotisme de Patrice Lumumba. Oh Congo, ton peuple fera ta grandeur.
Oh Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin. Oh Congo, ton peuple uni fera ta grandeur.
Ta grandeur.
Oh Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin. Oh Congo, ton peuple uni fera ta grandeur.
Ta grandeur.
Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin.
Oh non, oh non, non, non.
Ton peuple uni fera ta grandeur. Oh Congo, ne sois pas victime de la conférence de Berlin.
Non, non, non, non.
Ton Ton peuple uni peuple lui fera ta fera ta grandeur.
grandeur. Ne sois pas turashoboye imero nine turashoboye imero nine ndagusanga singusigani komera rwanda wowe isharikiriye ibyiza ishari n'ishamirana turabitsinze ishyaka n'isha biture mu mitima y'abene kanyarwanda
batakubira cike dudahiriza umugozi umwe tubishyire mu bushake dufatane mu mugongo gongo gongo gongo ayo twubaka u rwanda turashoboye intego yacu ni rwanda nziza mu mahoro turashoboye turayahorana nitubishyira mu bushake turashoboye intero ni imwe turashoboye intero ni imwe turi imbaraga z'u rwanda urumuri rw'amahanga inzira ni iy'amahoro ntidushyira hamwe Uwe. imbaraga z'amahoro imbaraga z'urukundo nibyo bigomba kutubamo twubaka u rwanda turashoboye intego yacu ni rwanda nziza mu mahoro turashoboye turayahorana nitubishyira mu bushake turashoboye intero ni imwe turashoboye intero ni imwe turashoboye intego yacu ni rwanda nziza mu mahoro turashoboye turayahorana nitubishyira mu bushake turashoboye intero ni imwe turashoboye intero ni imwe Que tu es bon, mon pays, mon Dieu, écoute ma prière, pour que la paix jamais plus ne se casse de toi, ne se casse de toi. Ô toi pays que j'aime, tu portes déjà tous mes espoirs, calassé à la vie, injustement mis et refusé. Il a fallu te quitter pour enfin te retrouver. Il a fallu te quitter pour enfin te retrouver. Comme à mon rêve d'autrefois, qui m'a tiré vers toi. Ton accueil aujourd'hui a comblé cette attente. Yeah, yeah, yeah. Que tu es bon, mon pays, mon Dieu, écoute ma prière, pour que la paix jamais plus ne se casse de toi, ne se casse de toi. Séraphine à moi, que ferai-je devenir Courage et force de vie, c'est à toi que je l'épuise. Mon héritage c'est ta culture, des rivières de la des collines, des volcans, c'est les milliers où je respire. Oui, c'est bien là que la paix je te tâche et t'assois, des forces de lumière, les prisons plus d'espérance. Oh, oh, oh. Que tu es bon, mon pays, mon Dieu, écoute ma prière pour que la paix jamais plus ne s'écarte de toi, ne s'écarte de toi. Que que de toi, ne s'écarte que de toi. Que tu es bon, mon pays. Mon Dieu, écoute ma prière. Pour que la paix jamais fuit. Ne s'écarte de toi. Ne s'écarte de toi. Que tu es bon, mon pays. Mon Dieu, écoute ma prière. Pour que la paix jamais fuit. Ne s'écarte de toi. Ne s'écarte de toi. Ne s'écarte de toi. Mon pays, c'est un bon.
Know where we have come from, know where we are going, 'cause of the middle of the African continent. This is an African moment. Know where we have come from, know where we are going, 'cause of the middle of the African continent. This is the African moment.
If our ancestors are friends, cause either way I'm always sympathetic than being focusing. It's even a lesson for us. This is the moment for every African to give out in spirit and heart. We have come with new blood, fresh mind, in order to change our Africa. We say, we say, This is the African moment.
again, it's yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
This is the African moment. Know where we have come from. Know where we are going. 'Cause of the middle of the African continent. This is the African moment. Know where we have come from. Know where we are going.
Yeah, yeah, 'Cause of the yeah.
middle of the African continent. This is the African moment.
This is the moment for time. We move forward without retreat. Fighting for peace is our responsibility. No more blood, no more pain. When I mention Africa, don't think about the color. Consider yourself to be African. Let us collaborate together. We say, we say, again it's yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
This
I should be
cyane utuye mabeza gusa nta handi najya mu masiku uri mu rwanda rwiza ibyiza byaho igihugu cy'uburanga inzu nyinshi cyane Yengarunda uri nziza pe imisozi yawe myiza ingagi zikina heza imbyino nziza gusa kundwa wowe rwanda urabikwiye tukubeshya komeza utere imbere abawe bagukorere komereza ugose uragana heza yo isi yose barakuvuga n'umudugudu wanje mwiza ndawukunda cyane utuye mabeza gusa n'ahandi najya ngo masige Nuye muronda rwiza, ibyiza byaho, igihugu cy'uburanga, n'isuku nyinshi cyane. Genda Rwanda, uri nziza pe. Genda Rwanda, uri nziza pe. Genda Rwanda, uri nziza pe. Busy like a fool.
What about Daddy Cool? What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy, Daddy Cool. by the rivers of Babylon. There we sat down. There we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. There we will. When we remember Zion, carry us away in captivity, required of us a song. Now nkaririmba nakubura nkacuranga ndakubona nkaririmba la la la la la shake shake shake your body j'adore comment tu bouges shake shake shake your body me like that diggy diggy bam bam Mundia kika kaze Kika kaze Mundira kawaku kaze Akawaku kaze Wengora ngeugoa Eh, bangora ngeugoa
Baby, bye bye, on fête, allez, viens, on fête. Baby girl, baby cool, baby lover. Dis bye bye, on fête, allez, viens, on danse. Baby girl, baby cool, baby lover. C'est ma musique que je kiffe, c'est ma mélodie. Be my life, be my wife, be my melody. I wanna sing, sing, sing, sing mes mélodies. Tu m'as donné l'amour que j'avais jamais imaginé. Aïe.
Shake, shake, shake your body. J'adore comment tu bouges. Shake, shake, shake your body. Me like that, diggy, diggy, bam, bye. Mundia, kisa, kanje. Kisa, kanje. Mundira, kama, kukanje. Kama, kukanje. Wenzora, ngeukuwa. Eh, bamora, ngeukuwa. Yeah, eh. Mundia, kisa, kanje. Kisa, kanje. Mundira, kama, kukanje. Kama, kukanje. Wenzora, ngeukuwa.
What up, what up, what up? What on your shirt, baby? Lilian, Lucky Coco.
amazi amara inyota umunsi w'inzara yanjye mu gituza cyawe niho numva nurije sinzicana irungu ndi kumwe nawe sinzagira ubwoba tugikundana Oh, when I'm scared, you're my hiding place I feel safe. I'm no longer afraid. I'll never find another love like you. Another love like you. I'll never ever find another love like you. You always shine. Always shine. You always shine. You always shine. I never find a love like you. You always shine.
Uwo nakunze mubona bonye, uwo natsinze mubona bonye, gakuniteza ku burume, agafikeza ku bunyanga, sinzicwa n'irunyi ngufite ukinkunda, sinzicwa n'irunyi ngufite nkikubona, imiri wako milele, umenibamba moyoni, sitamwizwa kamwe, wane wanipa amani, maso y'inyana ndaoseka, maso y'inyana ntimira, maso y'inyana ntuzazige, maso y'inyana ntuzazige.
Thank you. watemberaga nari mfite ishavu ku mutima naterwaga no kuba njyenyine kubura amahoro imuhira munsi y'igiti mbona akanyoni kazwi nka kabamarayika akanyoni karamamagara kamwimanura isimbura ishavu uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane narebaga amashuri nabuze ubupfubyi ndetse n'afaranga koreye imizigo ya rubanda imbere yanjye nkaho niga abo twiganye twarahuraga bakanyibutsa ko nari umuhanga bakamijana bakananyakira maze nibuka iby'ako kanyoni uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane urungano barabyiruye natangiye amashuri ndi umusaza abampa amenyo babona nyashoje abondera babona ubuzima irekuye bakubera ubupfubyi ufata itabuhe ubuzima wanagare utekwe na rubanda ubuzima uzaba umugabo uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane uzaba umugabo uzaba intwari rwanda uzarengera afurika uzaca akarengane garuka mu rwatubyaye namoro garuka mu rwatubyaye namoro garuka mu rwatubyaye namoro garuka mu rwatubyaye namoro ka gasozi k'iwanyu kara nagukumbuye garuka garuka nta mahoro garuka garuka nta mahoro urwo tubyaye ni amahoro muze dutahe iwacu dutinde ubuhunzi buducuze ibyacu utashye wese ategerwa yombi n'abasanze ntakureba isura ubwoko idini cyangwa akarere habwa ibye ntangurane nta n'ingorane dushyize hamwe twese tubaka urwatubyaye garuka mu rwatubyaye nta mahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro ka gasozi k'iwanyu karagukumbuye garuka garuka ni amahoro garuka garuka garuka nta mahoro u rwanda rwacu rwiza rwakira abarugana wize amashuri abona akaza akurikiza ibyo yize akubaka urwatubyaye afatanyije n'abasanze oh. utararangiza yisanga mu basanzwe agakomereza aho yari ageze impunzi dutaye mu bw'imisozi igihumbi aho bareba amahore bagasarura amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro garuka mu rwatubyaye ni amahoro ka gasozi k'iwanyu karagukumbuye garuka garuka ni amahoro garuka garuka ni amahoro garuka garuka ni amahoro garuka garuka ni amahoro garuka garuka